بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برمسكينا ككدني في شنفأه waa'ee siiraa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam amma eegalla barumsa dabre keessatti waan waggaa kurnyaffa'aa ergamiinsa rasuula rabbiirra alayhi salaatu wassalaam waggaa kurnyaffa'aa waan argame dubbanne waggaan kurnyaffa'aa sun caamal xuzni jedhama waggaa yaadaatiif irfannootaati rakkoo gurguddootu rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam mudate jenne du'aa abbeeraa isaa abi xaalibiif du'a haadha mana isaa khadiija'aati magaalaa keessatti jir'uuf dacwaa rabbii dadhabanii isaan keessaa bahanii xaa'if dhaqu xaa'ifitti rakkatanii cinqamanii achirraa deebi'u waggaan sun guutuun rakkoosaniin xumurame waggaan kun yaffa'a waggaa kurnyaffaa san keessa eenyu xamane nama tokko xamane namtichi tokkichi ka darsii dabre keessatti nu maqaa isaa hinne san maqaan isaa addaas jedhama gabricha nyaata rasuula rabbiiti alayhi salaatu salaam fide amane san qofa fi ammallee tuute jinni itaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam magaalaa seenuu hin dandeenye seera biyya sani zamana san jiru ka namni nagaya namaa kennee nama nagaya nama saniitiin biyya tokko keessatti namni jiraatu seera san irraa fayyadatee namoota lamatti ergee lamaanuu didanii ka sadaffaa ammoo muxcim ibnu cadiyyiin nagaya kennee fi akkasitti biyyatti deebi'ee biyya san keessatti jiraatuu danda'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ji'a shawaal keessa duraan bahe waggaan guutamu fama ji'uma lama tafe jechuu waggaan kun yafaa ji'ini lamaan kun ammoo ji'a hajjii ummanni dhufu ka yeroo dacwaan guddoo hojjetamu ji'a kana lamaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam tiyyaafuu biyya keessatti jiraachuu hin dandeenye nama tokko ka miskiinaa ka kaafiratti nagayanaa kennee maqaa isaatiin jiraadha jedhe dacwaa rabbii hin dhiifne akkuma duraan dacwaa oofutti dacwaa fiitti fufi rakkoo hagam silaamanaa qaban rakkoo fi hin laalle rakkoo ilmaanii fi hin laalle tiyyaafuu dubbiin natti jabaatte jedhee irraa mashguulan taane rasuuli rabbii dacwaa rabbiirra alayhi salaatu wassalaam yoo kana laalte namni tokkolleen ka waan hujii ifii himatee waan jiruu mana ifii himatee dacwaa rabbii dhiisu qiila tokkolleen argatu yoo dhuga'an karaa rasuula rabbiirra alayhi salaatu wassalaam ka jiraattee deemtu taate rasuula rabbii dacwaa rabbiirraa wanni tokkolleen mashguulan goonu yoo dacwaa rabbii karaa sanirra deemanii godhan male tumsi rabbiin dhufu rabbiin guddaan maal jedhe ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد لقى كذبت كجبسي فمن رسل ergoowwan nu erganne ummanni kijibsiise jedhe min qablika siin dura kijibsiifamanii fasabaruu obsan calaa maa kudibu waan kijibsiifaman san irratti obsanii wa'uuduu rakkoo isaan mudatte irratti obsan hattaa haga ataahum nasrunaa tumsi keenna dhufufti tumsi rabbii yoom dhufa yoo dacwaa rabbii goote ummanni sitti ka'ee si kijibsiise si miidhee si hidhee si rakkisee san hundarratti obsite nasriin rabbii tumsi rabbii saniin booda dhufa hattaa ataahum rasuulaa karaan tumsaa ka biroo tokkollee ni duusan malee rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ummata hajjii dhufe akkuma dur irra deemutti irra deeme ummanni gosa gosaan dhufee gosa gosaan qubata akkasumatti gosa akka isaan qubsumaan walit aananiin irra deemeetuma dubbata gosoota arabaa ta jirtu hundaanuu irra deemee dubbate namni tokkolleen kayaamsa islaaminni a kanarraa fudhate hin jiru tokkolleen rasuula rabbii booda namni deemu adeerasaa abbeeraasaa abuu lahab yoo inni ummata gosa tokkotti dhufee amantii islaamaatti hime qabadhaa jedheeni biraa deemu duuban dhaabatee dhara dubbata nama bada'a karaa haqaa dhiisee karaa dhararra jira anattu nama hundarratti kalaawa ilma obboleessa kiyyaati isin hin balleessin hin qabatina jedhaan waan inni dalage hundaa dhufee duuban diika akkasitti ummatarra isa ka deemu namu jaarsa san waan inni dubbatu caqasa malee waan inni dubbatu namu hin caqasu haalli kun baay'ee miidha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam osoo ummatarra deemu ummata guutuu waggaa san hajjii dhuferraa gosa takka qofattu gosa takka qofattu dubbii tana akka jabdutti fudhattee keessa qaqqabdee ilaalte gosti tun bani caamir jedhamti gosoota arabaa jajjabdurraa tokko akka arabni mammaakutti gosa shan ta takka'aa namni siin booji'amin gosa shan ka takka'aa dubartiin irraan booji'amin jedhamtu gosa shanaan irraa takka gosa taate gosa jabdu jechuu yeroo rasuulli dhufee islaaminatti yaame maanguddichi jaarsi gosa sanii hajjii dhufee jira yeroo san ummata gosaa isa deeman jechuu dura taa'aa ta'e maqaan isaa buxayra ibnu faraas jedhama beeyhara ibnu faraas jedhama beeyhara beeyharaan kun nama hamilee dhedheertuu qabu maal jedhe gosa ifiitiin aboo namtichi kun jechi inni dubbatu kun jechi jaba'a waan duraan jiraatii miti nama kana yoo fudhanne araba hundaanuu cabsinee araba hundaf jala deebifnee bulchuu hin dandeennaa jedhe rabbummaan laale laalama angoo laale yoo nama kana fudhanne araba hundaaf jala deebifne qabannee bulchuu ni dandeennaa jedheen gosa fiige eega kas taate waliin dubbadhu wahirratti walii haa gallu jedhanii yaamanii aboo wanati jettu kuwaan bareeddu yoo nusi waliin dhaabanne qureeshiin lolle gosa hundaanuu lolle ummata hundaanuu lolle aalama qabanne waa takka qofaa nu godhi jedhanii hundaa waraana nusii qopheessa nusii wajjiin lola waa takka qofaa sirraa barbaanna jedhanii takkittiin maal takkittiin angoo du'ateetiin booda angoon teenna tahu eegati duute namni bakka tantee qabatu akka nu tahu haganuma sirraa barbaane waan biraa sirraa hin barbaanu meebboleewwan dubbii tana keessa qaqqabaa ilaalaa waan ajabaati rasuulli alayhi salaatu wasalaam hagan miidhaman namni tokkolleen aalamni guutuun akka jiruun ee waggaa kudhanii fi waggaa kudhanii xumurarraa waggaa kudha tokkotti seenu jirrama mucaaz ibni jabal baarakallahu fiik rasuulli huloon hunduu jalaa hidhamte xaa'if dhaqee hagam miidhamanii deebi'an hin beektan san gosti tun amma maal jettiin sharxii takka qofaa yoo nuu hayyamte nusi wajjiin dhaabanna nusii tumsa qureeshiif aalama hundaa nu lolaan yoo injifatte ati biyya bulchi haga feet umriin kan kee haa dheeratu eegati duute ammoo nuu barreesse akka dubbiin gama keenna deebitu namni eegasii aalan bulchu nurra akka ta'u waliigaltee gabaabduuf beekamama akka ilaalcha adunyaatti namni tokko amma ka qabsoo adunyaa tokkoon deemu yoo biyyi olla'aa takka takka ummannummaan hawaasni biyyi san keessa qubatu guddaan si wajjiin dhaabannaa waraana sii qopheessinaa waraana kennan lolee sii qabata angorra nu si geessa haga feete haga jirtu waggaa shanii miti waggaa kudhanii miti haguma jirtu umriin kan kee nu bulchi saniin booda nuu kenne yoo jedhaniin harka lamaaniin mallatteessuu malee dubbiin hin jirtu amma akka silaa akka laalcha adunyaatti dubbiin takka hin jirtu namni aangoo adunyaa tana barbaadu ikhwaanii ta'ee fi ilaala malee waan isa boodaa isa laalchiftu wagguma marruma sadee afraan takkayyuu filmaatatti deebitoo jedhaniin ammaaf isa gaya gaafsan heger haa diduu malee akkamitti marroo tokko achirra taa'a wanni jabduun angoo adunyaa angoon aakhiraa immoo akkasii miti ta amantii karaa rabbiirra malee namuu hin deemu rabbiin amrii ifii gosa takkatti kennaan jennu rasuulli maal jedheen alayhi salaatu wassalaam amantiin tun ta rabbiiti rabbittu nama fedhe kennaa jedhe gosa takkaa mallatteessuun hin jirtuu jedhe wanni akkasi wanni gosa takkaa mallatteessanii abadaata gosa sanii taatu hin jirtu jedheen sistamni akkasii sun hin jiru rabbi ta rabbiiti dubbiin rabbittu abbaa fedhe irra kaaya abbaa fedhe rabbi itti kenna yoo namni rabbiin irra kaayu sun isin irraa tahe sun womaa rakkoon qabu nama irra iimaana qabu ka irra aqlii qabu ka irra biyya nagayaan bulchuu danda'u santu filatama sun yoo isinirraa argame womaa rakkoon hin jirtu garuu isinii mallattee sun hin taatu jedhe laafe jedhee namni tokko laafe jedhee mabda'a qabu karoora qaburraa gabbuunan miidhame beeki eega takka gabbuute ammoo irra tol deebuun hin jabaatti waan duraan karoora godhattee kaayattee sagantaa duraan baafatte jabdichi duraan irratti qabsaa'uuf deemte san eega takka irraa gabbuute bakka itti dhaabattu hin qabdu hunduu waluma hiika akka tasbeeti waluma duuban hiikkata fakkiin addunyaa gubbaa baay'ee jira gaa irra deemne waan namana kennaa haasawuu hin dandeenye حاجه ستيدي للرسول عليه الصلاه والسلام اذا وجانسون حاجه ستي امورانا وجاجوتو لما هجمتوا اماني جن وجاسا لما هجمتوا اماني اخواني لما توبكو قفت اماني وجاجوتو عداس قفتوا اماني المنا مره جني ملئ ilma namarraa waggaa san guutuu waggaa kurnyaffaa nama tokko qofatamane waggaa kudhanii tokkoffattu eegale rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma ifii dacwaa itti fufe nama umraa dhufu nama makkaa dhufu nama naannoo san jiru hundaa akkasumatti itti deemee dacwaa dhaqqabsiisa dacwaa zamana sanii san keessatti waggaa san nama afurtu waggaa kudhanii tokkeessoo jechuu nama afurtu amantii islaamaa fudhate nama afurtu aslame nama afraan kana lama namni hunduu beekaa lama ammoo namni baay'een hin beeku maqaa isaanii lamaan namni tokkollee namni baay'een hin beekne ka waggaa kudhanii tokkoo amane san tokko maqaan isaa suwayd ibnu saamit jedhama suwaydin kun hayyuu biyya yathrib biyya madiinaa tana shaacira beekamaa geeraraa guddaa maqaan isaa qoosaa baasaniifi kaamil jedhaniin guutamaa jedhaniin zamana san keessatti nama bifa irdhuun qabu guutamaa jedhanii saniin faarsan irdhuun qabu jechuudha guutamaa isa kanattu suwaydiin kun suwayd ibnu saamit maqaan isaa umraa dhufe rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam itti dhaqee amantii islaamatti yaame inni illeen oduu baay'ee qaba wallee baay'ee firaa qaba oduu luqumaan faa qaba waan kana irratti odeesse rasuulli rabbi akka gaarii irraa caqase qur'aana irratti qara'e qur'aana qaraan achi waxa islaame wantii fudhate muslima tahee waggaa kudhanii tokkoffaatii beeka achirraa deebi'e madiinatti zamana san egaa madiinaa keessa lola bada jira owsiif khazraj jidduu lola jira loloota isaa wal lolan san keessatti du'e yoosuma ji'uma tokkoon booda du'e saniifuu namni maqaa isaan beeku sooyid ibnu saamat namni maqaa isaan beeku silaa osoo zamana boodaa kana gahe nama biyyi sanii irra hayyuusa ka silaa irra beekamurraa tokko kaamil jedhama maqaan isaa sooyid ibnu saamit lolli guddichi bu'aaf kanaa miti lola saniin dura du'e inni diqqo akkuma islaamee ji'a tokkoon booda du'e namni kun nama maqaan isaa iyaas ibnu mucaad jedhamu inillee warruma yathrib yathrib jechuun egaa maqaa madiinaati madiinatul munawwaraa tana maqaan isii yathrib jedhamti zamana san inillee warruma achiiti lola ummanni yathrib sun wal lolan ka owsiif khazraj wal loltu ummanni owsii makkaa dhufan qureeshin nu qarqaaraa jechuuf rasuulli dhageenyan alayhi salaatu wasalaam maanguddoo isaanii dhaqee qur'aana irra qara'ee amantii islaamatti yaame yoos gurbaan kun gannaan xiqqaa umriin isaa waggaa kudha sadii maanguddoo wajjiin dhufe maqaan isaa iyaas ibnu mucaad yoos maanguddoon maal jedheen yaa jamaa keenna waan nu dhufneefirra waan namtichi kun nuti muxirra gaarii kana qabannee tanaan haa gallu jedheen isaan maaliif dhufan qureeshin nu qarqaarechuuf dhufan qureeshillee waan qarqaarre tanu dhufneefirra tana gaarii jennaan maanguddoon itti iyyite cal'isiifte jarri tun lamaan gurbaan kun deebi'ee yoosuma du'e innilleen hikmaa rabbii yeroo du'e isa ka subhaana allah alhamdulillah laa ilaha illa allah jedhu du'e amantii islaamaa fudhate galeetuma yoosuma du'e nama lamaan kanaaf nama lama ka birooti lamaan biroo kun beekamoo ga qiyaas malee beekamoo tokko abu dharri alghifaari abu dharrii kana waan zamana duraa amane nama fakkaatti warra zamana dura amane irraa tokko nama fakkaatti ammoo waggaa kudhanii tokkoffaati waggaa kudhan booda jechuudha maal hadiisa inni odeessu tokkot rasuulli yeroo inni itti dhufee amantiirraa naa odeessi jedheeni amantiirraa odeesseefi eenyuttu si wajjin jira jennaan nama lama jedheen gabrichi tokkoo fi bilisi tokko jedheen gamanaan abubakar siddiiqi ta'a gama kaaniin bilaali ta'a rasuulli itti himuun barbaanne nama hagamtu amantii islaamaa fudhatee jira waan isa kana qajeela din beekiniif abudarri maal itti fakkaatte wama adunyaa gubbayyuu namni lama qofaan muslimaase sadaffaan rasuula afraffaan anamaarre annama afraffa'aa jedhe akkasitti jecha inni annama afraffa'aa amantii islaamaa keessatti jedhe kanatti waan zamana duraa amane nama fakkeessa malee inni waggaa kudhanii tokkoffaa eegaltii irratti amane abuudarri gaa qisaan isaa silaa keessi dheera'a namni baay'eenis ni beeka rasuulli alayhi salaatu wassalaam eegii miidhamee dhaanamee hagam miidhameen booda biyya tanteetitti gal jedheen gafaaritti deebi'i dacwaa rabbii kana achitti godhi jedheen sanitti hajamnaa nama achi taa'ee achi dacwaa godhu tajamna biyyi tan teeti deebi'i dacwaa godhi jedheen rasuulli alayhi salaatu wassalaam hagasiin biyya fitti deebi'ee abiidarri gosa ifii tagaffaar jedhamtu gosa sanitti deebi'ee da'waa godhu gore rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaffaarin kun qubsumni isaanii naannoo amma magaalaa su'uudii ta raabiq jedhamtu tana bahara gubbaa jidda'a baatee yeroo ol deemtu bahara gubbaa magaalaa raabiq jedhamtu tana qubsumti gosa gaffaar eegalti haga magaalaa mastooraaf haga kun haga yambu'i kalaawutti qubsuma isaaniitiin bahara san gubbaa akkas qubatan gosa ammoo nagayan beekne gosa baddu gosa shiftaa karaa cirattu karaan daldalli guddaan deemu karaa san daldalli guddaan biyya shaamiif kuno haga makka'a haga kuno biyya yemanii walitti hidhu karaa san deema warra kana saaman isaan namni karaa san deemu martuu isaan kanaa gubboo kennu malee irra dabruu hin danda'u gosa badduu akkasiiti gosa tana galee abidar yaame karaa rabbitti haga yaamu haga yaamu zamana dheera'aan booda gaa gosa guutuu fudhatee dhufe madiina saniifuu rasuuli alayhi salaatu wassalaam gaffaar gaffaar rabbi isaanii araarame jedhe waan isaan duraan ummata hatanii karaa ciratanii waa balleessan hunda rabbi irra dabreef sun abii dharri kun kalammataa nama beekamaa tokko innilleen طفيل بن عمرو الدوسي يدما warra biyya yaman inni inni sigaaqissaan isaa beekama umraa dhufe osoo hajjii waggaa kudhanii tokkoon gahin dura qureesh dhageennan akka gaaritti kaleessanii keessumooma isaa jabeessanii saniin booda abboo nama tokko dhufe falfaltu'u nama balleessa abbaaf ilma gargar baasaa dhiirsaaniitii gargar baasaa nama kana firraa eegii jedhanii nama kana firraa eegi jedhanii osootti dubbatan osootti dubbatan shakkii guddoo keessa galchan shakkinaan waa hoccuu gurratti guurratee akka waa tokko hin dhageenye umraa osoon godhin deebi'uu barbaadee ammallee umraaf dhufee lafa hagas geettu deeme osoo umraan godhin asirraa deebi'uu hin danda'u jedhe akkasitti akka ammoo waan tokkollee hin dhageenye gurratti guurrate gurraf duuchee dhufe osoo inni xawaafa godhaa jiru rabbiin guddaan rasuula rabbii alayhi salaatu salaam achi dhaabatanii salaatanii qur'aana qara'u jiran qur'aana inni qara'u kana rabbiin gurra isaa keessa buuse buufnan itti dhaqee caqase caqafnaan islaaminaa fudhate fudhannaan egaa ujuun isaa keessi dheertu'u sulleen kaa biyya isatti rasuulli rabbii deebisee dacwaa godhe jedheeni biyya galee dacwaa godhee dacwaa godhee waggaa dheeraan booda eega rasuulli rabbii hijiraa bahan ummata ifii keessaa ibidda torbaatamaa jechuun familii torbaatamaa fudhatee warra islaame madiinaa dhufe hayni kun amantii didanii hagas fudhatee dhufe ka rabbiin egaa ummata dowsan rasuuli rabbi rabbi kadhatee fi hundi isaaniitu eegasii amantii fudhatan waggaan kun hagana deeme nam afraan kana arganne nam afraan kanaan booda osoo deemnu yeroon hajji'ii kaloofte gaa yeroon da'waan guddaan jiru yeroo san kaloofna rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam sagantaa waggaa kudhan da'waan godhu jirjiiran sagantaa waggaa kudhan da'waan godhu jirjiiran wan isaan tokkoffaa jirjiiran duraan guyya'aan namarra deemanii gosa hundaa amantii islaamatti yaaman kaafirri qureesh ka akka abiilahab kulleen jala deemee waan inni dubbate tana kijibsiisa zamana waggaa kudhan akkas furan waggaa kudhanii tokkoffa'a kana rasuuli rabbi alayhi salatu wasalaam ni jirjiiran maalitti jirjiiran tokkoffaa yaamsa yaaman kana yaamsa dhokataa godhan ka namuu hin garre ka warri qurash quban qabne godhan akkam godhan duraan guyyaa halkani jirjiiran duraan yeroma namni xawaafaaf dhufeetuma kacbaa dhufe kacbaa jala dhaabatin achitti yaamanii amma itti lakkisanii bakkuma ummanni qubatee bulutti ummanni magaalaa ala qubata gosa gosaan bakka bakka qubata bakkuma isaan qubatanii jiraniidha achitti dhaqa halkan sun egaa baay'ee isaan fayyadde maaliif isaan fayyadde qureesh dura jala deemtee waan inni jedhin kijibsiiftu irra nagaa bahe lammata inni amma amantii qofatti nama yaamu hin jiru amantii fudhadhaa naa tumsaa jechuu jira yoo hegergoste takkasii tumsinettee ni hayyamte qureesh quba qabdu jechuu osoo guyyaa ammoo guyyaa orraa walii galan silaa qureesh quba qabdi qureesh dura taa'ee namuu sii tumsinan jedhuun saalfatan sodaata waan inni gosa takkaan walii galee walii galtee lafa jalaan deemaa jirtu qureesh quba qabdu jechuu san baay'ee irraa fayyadatu lama ta'on isaan godhan abubakar siddiiq if waliin fudhatanii wajjiin deeme abubakar siddiiq akka armaan dura dubbanne seenaa isaa hayyuu faana arabaa jedhama gosa arabaa tana namoota gosa arabaa tana hundaa qajeelatti addaan beekurraa tokko gosa arabaa hunda gargar beeka abubakar siddiiq radiyallahu anhu wardaa gosa hundaa gargar beeka abubakar siddiiq gosa marayyuu beeka rasuulli ammoo alayhi salaatu wasalaam hagas mara gosa keessan beeku kanaaf abubakar siddiiq fudhatanii wajjiin deeman akka gosa tamtu tumsaaf taha gosa laaftuu tumsuun nama tumsaaf namaa tumsuu hin dandeenye amantimatti yaamanii akka irra dabran gosa ammoo hagas irra humna qabdu ta diqqo tumsuu dandeettu haguma humna si'iitiin akka dubbataniin gosa keessa ammallee nama jira gosti gariin dura taa'aa gosa dhufa gosoota akkanaa kana dubbachuu ni dandeetta garii ammoo dura taa'an gosaan jiru nama nagaa dhufa nama nagaa kan amantima yaamuu malee naa tumsichuun hin dandeettu maalitti gaafatan fudhachuu hin danda'u namni akkanaa kun kanaaf abubakar siddiiq fudhatanii halkaniin ummatarra deemuu eegalan yeroo ummatarra deeman egaa gosoota arabaa hundaa ta jirtu akka jirtuun irra deema warra hajjii dhufe marayyuu gosoota gaa warra gara bahaatii dhufe akka rabii'a ka akka bakar ka akka haniifa ka akka banii tamii eegasii ammallee ka akka banii asad warra kuunnoo gara kaabaatii dhufe ka akka lakam ka akka tannu ka akka sheybaan akka kalab akka qudaaca gosoota tana hundayyuu akka cabsi akka dubyaan akka xayyi gosoota tana hunda rasuuli rabbi alayhi salatu wasalaam gosa takka takkaan irra deemanii amantii islaamatti yaaman hundi isaanii namni fudhate tokkolleen amantii keessa hin jiru hundi isaaniitu ni jira maraa ikhwaanii waan taphaatiin dubbiini wallaahi waan ajabaati amma ifumaa teennee bar namuu niyyumaan ka amantiin tun facaatee niyyumaan namni hunduu amantii islaamaa fudhatu barbaada mee ati nama ollaa kan keetii nama wajjiin hojjettan ka wal beektan ka ollaa kan keetii ka kaafiraa takka amantii tanatti yaamte waan nama ajabsiisu bar ikhwaani wallahi waan nama ajabsiisu rasuulli rabbi akkam hojjetamee ilaali akkaataa rasuulli rabbi itti hojjetan kana mee daawwadha keessa qaqqaba wanni waggaa waggaan suuta suutan dubbannuuf hanamuu jiruu ifii tana jiruu rasuula rabbii bira qabee laalee ammaal harkaa qabaa hubatuuf namni tokkollee ka amantii fudhate gosoota hagas geettu ta hajjii dhufte keessa tokko hin jiru isaan amantii fudhatanii fudhatuu baatanii sun hujii teennaa miti hujii rasuulallee miti alayhi salaatu wassalaam hujiin tantee ati amantii yaamsa dhaqqabsiisu eega yaamsa dhaqqabsiifte fudhatan moo hin fudhannee sun hujii rabbii gudda'ati mee bifa kamiin gosoota kana yaama dubbii akkamtu isaaniif rasuula jiddutti argamaa gosoota hagas geettota dhibba hagamii tana dubbachuu hin dandeenye akka fakkitti gosa takka keessaa fuunee haa dubbannu mee gosi takkittiin tun gosa kaaba baha arabaatii dhufte maqaan isaanii banuu sheeybaan jedhama banuu sheybaaniin kun lafa amma kuweetiif iraaqii kana qubsumti isaanii achi naannoo amma magaalaa kuufaa jedhamtanarraa iraaq keessa qubsumni isaan qajeela qubatan achi gosti arabaa isaaniin booda gosa lama qofa tafe lahamii fi tanuuq qofa tafe gosti arabni achirra dhumachuun biyya faarisiin olla isaan gosti tun fagoo dhufte egaa gosa jabdu gosoota araba keessaa ta'e irra jabdu irraa takka yeroo dhufan abubakr siddiiqiif rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam hayyuun gosaa rasuula rabbii ahe abubakr siddiiqiin dhufanii bakka isaan qubatan bira dhaabatanii hambana isin eenyu jedhaniin isin eenyu gosatam jedhaniin namni ammoo walirra yaa'ee wal barata gosti martuu hajjii keessa wal baratti isin eessa qubattanii warra akkanii maqaan keessan eenyu gosti hunduu if beeksifti nu akkanaa humna qabnaa gosa akkanaa gosa jabduu gosa akkanaa gosa jayna namuu if beeksisa hajjii tana keessa nama dhufee bakka tan teetee ati eenyu namaan jedhe namuu qajeela itti haasawa aadumat akkas haa nu baratu namuu jechuun isin eenyu jennaan banuu sheeybaan jedhanii yoos abubakr siddiiq yaa rasuula rabbi sheeybaan ibni taclaba gosti maqaan sheeybaan ibni taclaba gosa arabarraa ta irra jabdu'uuttu dhufee gosa tana haa dhaqnee dubbannuun jedheen seenaniitti wal haa barannu jedhanii hayyee jennaan maqoonni isaan dubbatan maanguddoon gama gosa sanirraa mafruuq ibnu caamir haani ibnu qabiisa nucmaan ibnu shariik muthannaa ibnu xaarisa jara afraan gosa keessaa irra guddo'ooti jarri afraan gosti murtirra gayuu hin dandeenye yoo isaan jiraatan malee jara afraan tana afraanu hajjii dhufan waan nama ajabsiisa jechuun waan fedhan irra walii galuu ni danda'an jechuu gosa tanaan arga maal jedhan duuba abubakr siddiiqi dubbata rasuulli dubbata umma alayhi salaatu wassalaam akkasii yennaan isin gosa akkamii silaa achi qubatuu keessan in beeka biyyi teessanii garuu isin gosa humna qabdumoo gosa laaftuu lakkoofsi nama keessanii hagam takka gayaa jedhee gaafate afyaa'in gosaa dura taa'an gosaa mafruuqi kana mafruuq ibn caamir kana isattu afaan dubbata afaan jiraatin maal jedheen nu nama kumaa olii jedheen lakkoofsi kenna nama kumaa ol lakkoofsi kenna jedheen kumni kun abubakri ammallee dubbatee maal jedheen kuma lakkoofsaa moo kuma bu'aa qabu kan nama firraa dhoowwuu dandayuu jedheen amma dubbiin tun xiqqoo keessa nama waraanu hagana jennaan maanguddichi xiqqoo dallane mafruuqin kun yoos sagalee ol fuudhee maal jedhe nu jedhe dirree lolarraa takka'aan sochoone jedheen nama nu gayate takka'aarraan hafne jedheen namni nu gayatee takka'aan on injifanne jedheen nu jedhe waa'ee lolaatiif qophoofna jedhe waan garaa nyaannurra waan lolaa qopheessunut irra guddoo jedheen garuu jedheen jagnummaaf dhiirumallee hin qabna tumsi ammoo ka rabbiiti yoo rabbi nuu tumse hin injifanna yoo rabbi nuu irratti tumse nu injifatan jedheen bareeddu maaliif akkana godhan abubakr siddiq hagana eega faarsee namtichi kun hegir aboo qureesh nu miitee nuu tumsi dhufuu jiraata akka nun dandeenyu humnan qabnu qureesh aboo dura dhaabachuu hin dandeenyu hin jenneef ammuma faarsee samaa'iniif gahe hegir jalaa deebi'uun hin hafne gartaam yoos maal jedheen abubakr siddiiq ka dubbatu radia allahu anhu wa ardaah maal jedheen hagana inni dubbannaan jaarsi gaafii gaafate aboo namticha qureeshaa ka baanan kaantu sihii jedheen abubakar sidiiqu dura dhaabata rasuuli isa moggaa dhaabata namtichi qureeshaa ka jedhamu kun ka dubbatamu sihii jedheen amma dubbiin geette jechuudha namticha qureeshaa rasuula baanaa miti aba bakir siddiqaa malee dubbii ajabaa takkaan jala buuse dhageettanii jirtanii akka rabbiin guddaan isa ergatee ergamaan rabbii nu keessa jiru dhageettanii jirtanii jedheen gartaama dubbii tana akka waan qaata irratti walii galanii tokko godhe ilaala rabbi isa ergatu ergamaa rabbii inni tahu akka dubbii irra walii galanii dhubattee tokko godhee dubbate dhageettanii jirtanii jedheen waan kana dhageettanii beektanii jedheen maanguddichi aqlii qaba qiyaasa malee ee hin jenne amma maal odoo ee jedhe silaa ergamaa rabbii ta'uusaa ragaa bahee miti akki inni ergamaa rabbii ta'e dhageettanii jirtanii jedheeni beeyta ee hin jenneen san himataa jedhan jedheen akkas himataa jedhan jedheen kartaa maaqli san himatuusaa dhageennee jedheen malee ee akkas hin jenneen walitti kalaawan amma yoo sabu kirsidiq anaa miti isa kana kana wajjin dhaabatu jedheen kasin dhageettan sun mafruuq maal jedheen amma mee dubbadhu jedheen atin wanni ummanni sirraa himu guddittiin sun maalii jedhee waan guddoo dhageenne maalitti nama yaamta jedheen maalitti nama yaamta jennaan wannan itti nama yaamu jedheen ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbii tokkicha malee rabbii biraa gabbaruu dhabaatu anis ergamaa rabbii tahuu ragaa bahu naatumsanii haqa na wajjiin dhaabatanii haqa rabbii kana bakkaan gayu kanatti yaama jedheen yoos waan jedheen mafruuq jechi kun jecha bareeda'a mee waan rabbiin siin ergeen sanirraa waan na dhageechise jedheen qur'aana irraa jechuu rasuulli amma alayhi salaatu wasalaam akkaataa isaan itti jiraatan laalee dubbiin galteef nama xabi'aa gaarii qabu ummata kabajaa qabu ummata barataa ummata kabajaa qabu mootummaa guddoon ollaa beektu isaan araba kaanirraa adda jiran diqqu tahuun galteef yoos maal irra qara'e ayata sadi ka suuratul an'aam irratti qara'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa tanaan irratti qara'e
لعلكم تتقون
rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam aayaata kana yeroo irratti qara'e hundi isaaniitu qalbiin isaanii fuudhamte hiikkan aayaata kana waan silaa ilmi namaa tolchuun barbaachisu tagaari'ii hundaa walit qabde aayatoonni kun waan silaa namni irraa fagaatuun namarra jiru hundaa walit qabte yoos maal jedheen maanguddichi kun aboo waan gaariitti nama yaamta dhugumaan jallate jedheen namni gaarii tanaxati yaamtee dubbii sirraa dide dhugumaan jallataa jedheen amma dubbiin kaloofte gargaarii deemaa jirti garuu waan jedheen murtii waan kanaa fudhatuu qofaa kiyya hin danda'u jedheen suurata ancaam baaraka allahu fiikum murtii waan kanaa qofaa kiyya fudhatuu hin dandayuu jedhe maanguddichi na wajjiin jiru kun haani ibnu qabiisaan itti gaafatamaa waa'ee amantii kennaa sheeka kenna jechuu sheeka gosaa yaada isaa mee haa dhageenyuu jedheen maanguddichi kun dubbatee waan jedheen abbaa waan gaariitti nu yaamte dubbiin tantee bareeddu garuu ummata guddaa nu hini ammuma kana jecha tokkicha walgayii takka irratti ta armaan dura takka'a waliin gayin teessuma takkaan amantii teenne ta waggaa hagam irra jiraan jijjiiruu hin dandeenyu mee nulleen irra yaanne atilleen irratti yaadi waggaa dhufu wal hagarru jedheen hagana jennaan egaa ammoo mee itti gaafatamaan abbaan duula keenna musannaa ibnu haarisaa haa dubbatuu jedhan musannalleen akkasuma jedhe musannaan garuu dubbii as kaleesse waan jedhe aboonu sii tumsuu hin dandeennaa humna siin qabnaa sii tumsina jedheen wanna seetu kullee waan gaarii garuu waa takka nu warra fursii kanaa wajjiin qubannaa mootummaa faaristan waliin wajjiin qubannaa mootummaan faaristuun mootummaa namni dogoggoratti dalaguu danda'uu miti mootummaa guddoo nama balleessiti isii tanaan diina ta'uu hin barbaannuu jedheen araba hunda ammoo sirraa dhowwuu hin dandeenye jedheen waa takka irratti olii haa gallu jedheen amma araba si wajjiin lolleenii qabannaa sirraa dhoowwina akka fursi'iin in lolle atin nu mallatteessi jedheen dubbiin dubbii jabdu araba hundaa si wajjiin dhaabanna haqallee si waliin barbaanna garuu fursii loluu hin dandeenyu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam isaan agas jennaan irraan qeeballe irraa didan sharxii hin barbaachistu ta rabbii tun ikwaani wallahi sharxii takka hin barbaachiftu irdhuun hin taatu maal jedheen gaarii gootan jedheen haala gaariilee na wajjiin dubbattanii dhugallee na timtanii galatoomaa jedheen garuu amantii tana namni isii tumsee isii gadhaabuu danda'u nama guutuu irdhuu takkaan malee fudhatu qofaa jedhe amantii tana haga tokko irraa gabbu'anii haga tokkotti hojjetanii fudhachuu hin danda'an guutuu fudhatan malee yoo rabbiin guddaan amrii baasee fursii lolaa jedhe maal jennaan duraan mallattee sinaa fursiin tuqnu jenna dubbii miti nama gara rabbi deemaa namaan jedhe deemu san qofatu amantii tana fudhachuu danda'aa jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waliigalteen banii sheeybaan kana wajjiin rasuuli rabbii godhan alayhi salaatu wassalaam achirratti hobbaate biraa bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu nagatti jedhanii biraa deeman halkanuma san qubsumatti aanutti cihan ibidduma achii baba yookaan itti aanu ollaa isaanii kana irraanfatan akkuma wanta akka an jirre akkaataa daawaan isaa godhan akkasuma jechuudha tokko dhaqqabsiisanii biruma dabranii tuma kaan xammallee akka harawaa eegalan kun uummata guddaa bira dabranii yoo isaan jedhan jara nama jahattu ibidda bobeeffatee bakka tokko taa'a kuno dhaqanii salaamanii jaran isin maal jennaan nu uummata gosa hazraj jedhamtu takka jedhanii rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam akkuma jala taan amantii islaamatti yaame tanallee yaame nama jaha qofa jaha jedheen tuffanne rasuulli jahaan kan ammoo namni mootii namni jabaan tokkolleen keessa hin jiru namuma nagayaati nama nagaa kana maal itti godhe jahaan kana callaa jedhe rasuulli hin tuffanne laafas jabas hunda dacwaa rabbii dhaqqabsiisan rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam yaame yeroo inni dubbii fixatee qur'aana irra qara'e wal gaafatte jarri jarri maal jedhan jarana namtichi yahudan yeroo hundaanuti himtu warri kun ollaa yahudaati yahudaa wajjin qubatan waa'ee amantii waa'ee ambiyootaa kana ka arabni kun hin beekin isaan hin beekan jecha tokko jira ka yoo walit dallane namni yahudaa hundi jedhuun nabiyyi akhiru zamaan tokkotu ergamuu jiraata isa wajjiin dhaabannee isiniin lollee lafarraa isin dhabamsiifnaa jedhanii yoo dallana jecha kaantu diinummaa guddoo keessatti uume ummata kana keessatti takkitti maa wal gaafatan abboo nabiyyichi yahudan nuun sodaachiftu kun kanaa dhufeen gartanii osoo yahudan dhageettee dubbii tana qabattee isa wajjiin dhaabattee nuun fixne nu dura buune haa qabannu jedhamee laala waan ajaa'iba rabbii hayyee jedhanii jahaanu achi dhamanan takka jedhaa tarkaanfii dacwaa keessatti jirjiiramni arda argame namni jaha bakka takkaa dhaabatee amanuun armaan dura hin jiru jahaan kana bakka takkaa jahaanu amane mee haga qabne jarri jahaan kun akkamitti ka ummanni guutuun kun amanuu dadhabe amanan yoo jenne silaa ka nama qajeelchu rabbi ammoo sababaa namni barbaada sababaa tana maaliif barbaada irraa fayyadachuuf yoo fuulduraa sababaan akkanaa jiraatte waan akkanat argama jedhanii tanarratti dhuuf yoo waan hunda fedhi rabbiiti rabbuma dalagette waan tokkolle irraa fayyadachuu hin dandeettu tokkoffaa wanni isaan kana sababaa taheef jechoota yahudarraa isaan dhagaya'aa turan kana osoo yahudan duraan akkasin madeessuu baatte sila akkasitti gurra laafanii fudhachuu hin dandayan jechuu lammata zamana san keessa ummata arabaa ka madiinaa qubatu san gosa lama khazrajiif owsi jedhamanii lolli guguddaan jidduu isaanitti argamee lafarraa wal dhabamsiisanii guyyaan bucaaf jedhamu beekamaan ka hayyuu isaaniitiif beekan isaanii hunduu hobbaye dhihuma wagguma san keessa lola qiyaasa malee hamama jidduu isaanii jira haga lafarraa jarri tullachuu haqamtii shakkan takka waliin dhalate moori lamaan nama waliin dhalate kanat irra badaa bariyaa walit deebi'e tanaafuu aa'ishaan maal jetti guyyaan bu'aaf sun lolli ummanni ansaaraa khazrajii fi oosii wal fixan sun hadiyyaa rabbiin guddaan rasuula fiitii kenne jette hundi isaanii tuurifatanii maaltu tana keessaa nu dhaqqabee nu baasaa barbaadan marti isaaniitu rasuulli dhufnaan hunduu achi cinaa galan jechuu akka san tana jalaa rabbi nagaa baasu wal fixuu tanarra jarri jahaan guyyaa san amanan sun maqaa isaanii namni muslimaa hunduu beekuun barbaachisa jirjiiramni achirra eegale mootummaan islaamaa ijaaramuun utubaan achiin eegale jara jahaan kana maqaa isaanii qajeela baradha tokkoffaa ascad ibnu zuraara ascad ibnu zuraara lammata jaabir ibnu cabdillaah jaabirin kun beekama silaaga jaabir ibnu cabdillaah sadaffaa cawf ibn alxaaris cawf ibn alxaaris أفرفها رافع بن مالك رافع بن مالك شنفها قطبة بن عامر جهفها عقبة بن عامر عقبة قطبة كن أبلوني مت مقبة ولي كلمة لي جرى جهان كان أرقت الرسول ربي عليه الصلاة والسلام amantii fudhatan qofaa miti amantii haga tokko barsiisanii rasuuli rabbi maal jedhan gallee biyya teennatti dacwaa tana facaafna jedhan sun milkii guddoo argame waggaan sun waggaa kudhanii tokkoffaati hajjiin dhumnaan wal eebbisanii fi akkasitti gala deemanii biyya gallan dacwaa rabbii godhan waggaa itti aanu nama kudhanii lama tahanii deebi'an namuu nama tokko amansiise jechuu ka biraa dura nama jahaami nama kudha lama tahanii deebi'an rasuula rabbitti himan alayhi salaatu wassalaam kudha lamaan kana kudhan khazraj lama ammoo owsi gosti lamaa walirra guddoo walirra xiqqoo gosa owsii tanat irra xiqqoo gosa khazraj tanat irra guddoo jahaan duraa ammoo jahaanuu khazrajima kudha lamaan boodaa kana lama ka owsi keessa jira shan kudhan ammoo khazraj rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkanoowwan minaa bakka aqabaa jedhamtutti yaamee hunda isaanii kudha lamaanuu barumsa haga tokko kennee fi haasawa waliin godhan haasawni isaa waliin godhan sun beeycatul caqabati luulaa jedhamtee seenaa keessatti taarika irratti beekamte beeycatul caqabati luulan jedhamtu sun haasawa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jara kudha lamaan san wajjiin godhan haasawa san keessatti rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam naatumsaan jenneen lolaan jenneen wanni inni barsiise hunduu isaanuma qulqulleessuu barsiise waa hagam qabxii hagam irratti walii gala namu tokkoffaa rabbi malee waan biraa akka hin gabbarre takka tun gama gabbartii rabbiitiin iimaanan qulqulleessite lammata akka waan hanne jidduu isaanii qulqulleessite akka zinaan goone jidduu isaanii bareechifte ilmaan keessan akkan ajjeefne haqa ilma namaa tiksite dhara walirra akkan keenne qalbii isaanii walit qulqulleessite jahaffaa yoo waan gaarii an hime akka harkanan darbine yoo waan gaarii an hime silaa rasul waan gaarii malee waan biraan hime garuu wanni dubbatamu kun qabxii nama hundaatiif deemtu nama bakka rasuulaa bu'ee biyya bulchu'u jiraatu yoo inni waan gaarii nama ammare akka amrii isaa tana fudhatan jechuudha yoo inni waan gaarii waan haraamatti nama ammare immoo irraan fudhatan kamrii dhugaa yoo hin fudhatan salaata dhiisaa yoo hin fudhatan irraa waan gaarii yoo nama ammare immoo irraa fudhatan qabxii jahaan kanatti kenne rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam qabxiin tun jahaanuu isaanuma qofaa qulqulleessiti maal barbaada rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam jara tana isaan ijaaranii sadarkaa heger utubaa amantiin islaamaa irra dhaabattu isaan tahu'uu godhan isaan kana qulqulleessanii ol fuudhanii sadarkaa heger islaamni irratti ijaaramu godha rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam haya waan hagana gayu kana hojjanne galanni hoo maal mindaan keenna maal fa in waffaytum falakumul jannah jedheen yoo waan an isinii hime kana guuttan rabbiin jannataan galata isinii galchaa jedhe yoo waan an isiniin jedhe kana guuttan galanni keessan jannata jedheen galanni keessan heger hojii sii kennaaf heger angoo si kennaaf heger bulchaa biyyaa si godhaaf heger ministeera wahii si godhaa miti dubbiin achii miti addunyaa miti jannata jedheen dubbiin jannata eenyurraa rabbirraa yoo ammoo kana keessaa waan tokko cabsitan hoo womaa ammallee gama rabbii keessanii deebitanii yoo fedhe isinii araarama yoo fedhe itti isin qabee isinirratti isin adaba jedhe waliigaltee kanaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata ifii qulqulleessanii sadarkaa bareedaa tokkoon gayan namoota akkasii ka waan hojjetu hunda ammoo jannata rabbiitiif hojjetu ka waan hamtuu hundarraa fagaatu ka amrii wal hin dinne wal dhagayee wal jala deemu santu amantii gadhaabuu danda'a eger santu amantii gadhaabuu danda'a nama namuu yaade fi kennatuu miti jannata jedheen galanni keessan garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo dubbiin xumuramtee isaan hajjiirraa gala deebi'an waan jedhaniin akkanaan qofaa keessan isin gadi lakkisu nama isin wajjiin ergaa jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama isin wajjiin erga jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni inni wajjiin erge sun eenyu maaliif sahaabaa hedduu san keessaa nama san filate maal hojjate ammoo namni sunii yoo rabbichi nu eege barumsatti aanu keessatti baranna والله سبحانه وتعالى أعلم